ikawa ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo tuvewa akadomo komu muri uyu mwanya muri studio ya gatandatu muri kumwe na Eugenia Mukankusi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima ijwi ry'amerika ribategurira buri wa gatatu ikaze mwese kuri radiyo yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese mbibutse ko uyu mwanya hari uwanyu nk'abakunzi b'ijwi ry'amerika muze rero mwisanzure ku batumire baje kubaganirira no kubunganira babaha inama mu bijyanye n'ubuzima ntimujye kure rero iyo ndirimbo ibabwiye iki turaza kubigarukaho muri kiganiro reka rero twakira abatumirwa bacu duhereye kuri dr albert nzayisenga si ubwa mbere baganirira ni muganga akaba n'umuyobozi w'ibitaro bya ririma byita ku bana bavukanye ubumuga akarusha muri kiganiro akaba ari perezida wa korali ya kigali dr nzayisenga ngushimiye ko wongeye gufata akanya kugira ngo ugane n'abakunzi b'ijwi rya amerika ngo uhaye ikaze
murakoze cyane ejeni natwe turabashimiye kongera kudutumira eh, tuganira ku ku yindi ku- ku kindi kiganiro ki- eh, nacyo kiriho ubuzima kandi kigizeho gihurira koko na na korali kigali nk'uko mubivuze yego ye uyu munsi kandi turaba turi kumwe na muganga alfred ngira ababyeyi akaba ari inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe dogiteri ngira ababyeyi nawe ndagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze ndabashimiye ntange kuba mwantumiye kugira ngo nganire kuri iyi nsanganyamatsiko y'umuziki no mu buvuzi bwacu yego Eh, rwose ndagushimiye ndagushimiye Eh, nibutse abatwumva ko eh, dogiteri eh, albert nzayisenga ari mu rwanda Eh, turavugana na dogiteri alfred ngira ababyeyi we ari i geneve mu suwisi turaganira ku muziki ku- wo ku- ukoreshwa mu kuvura bizwi nka music therapy mu magambo y'icyongereza aha nkaba nagira ngo nguhereho muganga ngira ababyeyi tuvuze ngo music therapy umuntu yumva iki nimudusobanurire muri make
kubivuga mu magambo make ntibyoroshye ariko ndagerageza Eh, kubera ko Ariko dufite umuntu- dufite isaha yose turakomeza tubiganireho Eh, umuntu mu- ku ntangiriro ku ikubitiro umuntu yumve ko um, umuziki umuziki hashize imyaka myinshi ukoreshwa mu- nk'uburyo bumwe bwo kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye mu- muri domene zose mu, no- mu, ngi- mu, mu, mu, mu bibazo bitandukanye by'ubuzima bw'abantu Eh, kubera ko u- umuziki injyana y'umuziki cyangwa se amajwi y'umuziki abasha kwigiramo ubushobozi bwo ku- gutuma abantu ba- ugera ku mitima bwite y'abantu mu mitima y'abantu bwite hanyuma igatuma babasha babasha ku- gushora muri bo imihangayiko cyangwa se imibabaro cyangwa se imbamutima cyangwa se eh, amarangamutima atari meza ab- aba ababundikiye muri bo agatuma ubuzima bwabo butamera neza umuziki rero haba mu njyana cyangwa se amajwi hashize imyaka myinshi bikoreshwa twebwe tuba mu buzima bwo mu mutwe birakoreshwa cyane ariko umuziki ukoreshwa no mu zindi nzego zitandukanye kubera kubera ayo mageza wifitemo yo gutuma umuntu abasha gushora muri we ibiba- akababaro souffrance ntabwo nzi neza niba souffrance bivuga ububabare mu kinyarwanda ariko abumva igifaransa bumve souffrance ko ariyo nise ububabare hanyuma n'amarangamutima mabi ashobora ku- kuba arimo atuma ubuzima bw'umuntu butagenda neza mu gihe runaka yego murabisobanuye Muri make rwose umuntu ya- yabyinjiza gutyo yego Eh, mu- muri ubwo buryo rero ubwo buryo muvuze bwarakoreshejwe koko kuva kera Eh, mfashe n'urugero no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu dusanga ko eh, departoma ya leta zunze ubumwe za amerika yari ishinzwe ingabo yabwifashishije uh, ku basirikare bari barangije bavuye ku rugamba mu ntambara ya kabiri abo rero bari ba- byabafashije kwijajara ubwo bari bari mu bitaro bya gisirikare aho bavurirwaga ah, bagororwa n'ingingo kandi byabafashije no mu buryo bwo kwidagadura Eh, ndavuga kugira ngo yenda babashe no kwibuka kwibagirwa ububabare n'ibyo bari bamaze kunyuramo nk'uko eh, muko- mubidusobanuriye Eh, ubwo rero reka noneho dukomeze ikiganiro mm, tuvugana na muganga nzayisenga nka perezida wa korali u- umuziki nk'uwo korali yanyu irawukoresha nawo abawushaka bawugeraho gute
murakoze cyane eugenie uwo muzika nk'uko muvuga ni muzika wa gihanga kandi ufite uburyo wanditse uburyo ufite ubuhanga bwinshi cyane nyamara ariko nk'uko umuganga arutagira abisobanuraga ntabwo gusa bishingiye mu majwi ahubwo bishingiye no mu magambo akoze indirimbo ubutumwa burimo imbamutima uririmba aririmbana akoresha bityo zikabasha kugera nanone ku mutima w'uwumva uwo muzika kuri twebwe rero nka radiyo kigali tumaze kubibona mu bakunzi bacu ko iyo turi kuririmba nyine tubasha gukora ku mbamutima zabo kubera uburyohe bw'amajwi y'abaririmbyi uburyo amagambo yanditse mu ndirimbo ahumuriza cyane cyane ko akenshi kugira ngo mu kiliziya tuba dufite indirimbo z'amagambo yo muri bibiliya amagambo y'imana burya akenshi agamije guhumuriza nyine ubwo tuba twinjiye muri muri terapi cyangwa se mu kuvura umutima w'abantu mu gusenga kundi no kumva umutima ugize kwijagara nk'uko wabigize nawe ariko cyane cyane noneho usibye no mu kiliziya tujyanye n'izindi ndirimbo tujyana mu bitaramo binyuranye nazo zifite amagambo arema imitima y'abantu abashyiramo imbaraga zo gukora urubyiruko kwiteza imbere kuva mu kumva imyumvire ishaje cyane cyane nk'iyo tuvuze ko urubyiruko rushobora gukorera aho ruri mu cyaro ntirwirukire mu mujyi gusa bakavoma nyine muri uwo muzika amagambo abari mu mutima kandi noneho abatera imbaraga zo kuba bakwiteza n'imbere muri ibyo byose twumva tuba turi kujya muri iyo muri iyo muri iyo njyana ariko cyane cyane noneho usibye no kuvura bisanzwe nko kwa muganga urabona muri iki gihe cya kovide turimo umuntu yari kumva indirimbo zacu za ko hariyo kigali byafashije cyane abantu mu gihe cyaguma mu rugo kumva indirimbo za ko hariyo kigali kumva indirimbo z'andi makorale cyangwa se n'indi miziki yo hanze y'u rwanda bigenda birema umutima w'abantu ariko by'umwihariko kuri ko hariyo kigali abakunzi bacu hari ukuntu bagiye batugezaho batugezaho feedback cyangwa se batuhaga amakuru y'uko indirimbo bumvishe za korariyo kigali izabageragaho bazirebeye ku rubuga rwacu zagiye zibafasha gushira agahinda kumva batari bonyine badafite irungu kugira umutima mwiza mu ngo aho bari bari n'abana mu miryango kuko kuba burya mu rugo icyumweru kimwe bibiri bitatu bine abantu b'abantu bigiraho bikaba rutine cyangwa bikaba nyine ubuzima budafite injyana nyine kuko nta cyahindutse ariko wakumva akaririmbo wahindura ukumva mudu wari urimo cyangwa se imbamutima zawe zirahindutse ni muri urwo rwego tuyikoramo ariko ntabwo mu by'ukuri turatangira gukora indirimbo zitiriwe nyirizina kuvura ariko twumva ni icyerekezo dufite kandi twumva tuzageraho murakoze murakoze cyane indirimbo hari izo numvise mu zo mwampaye ikibazo cyavutse ni uko uburyo turimo gukoresha butarimo kuzakira neza ubwo n'ibidukundira turabasha kuzikina n'ibidakunda nabyo ubwo abakunzi banyu baratwihanganira ariko nagira ngo noneho uravuze uti hari abadukurikira banyuze ku rubuga rwacu ubwo yenda sinzi niba zijya zinyura no ku maradiyo ab'i kigali cyangwa se no mu rwanda bashobora kuba bazumva nagira ngo abari nk'ahandi mubabwire uko babona urwo rubuga rwanyu rwitwa ngo iki
murakoze cyane iyo ugiye kuri yutube wandikamo ko radiyo kigali hahita haza indirimbo nyinshi cyane rwose za ko radiyo kigali ukihitiramo hari indirimbo twaririmbye muri za misa hari indirimbo twaririmbye mu bitaramo binyuranye biba mu mpera z'umwaka ngira ngo wenda turaza no kubatumira kuzaza mu gitaramo gikurikiraho umuntu ufunguye ku rubuga rwa yutube akandikamo ko radio kigali ahita abona indirimbo nyinshi cyane ko radio kigali yanditse kandi yanaririmbye mu mashusho mu mashusho cyangwa mu majwi cyangwa byose icyarimwe
yego icyo gitaramo ntiryari tutari twibagirwa dushobora kuvuga ibindi hanyuma tukaza kwibagirwa gu- gutumira kandi urumva ko bishobora gu- gufasha benshi
mwarimu agize muti nari mvuze nti tutaza ku- kwibagirwa wari uvuze uti Yego.
turaza kubatumira gutumira n'abantu mu gitaramo icyo gitaramo muteganya muragiteganya ryari kugira ngo abantu Eh, murakoze bazacyitabire cyane murakoze cyane ubwo butumwa ni ngombwa kubutanga Mura- turateganya gukora igitaramo ku itariki eh, ya cumi n'icyenda ukuboza icyana twa cumi n'abiri kikabanira kuri kigali arena ni igitaramo rwose turi gushyiramo imbaraga eh, tumaze imyaka ibiri abantu batarahurira hamwe uwo munsi rwose turumva eh, dufite ibyishimo byinshi byo kwe- kwegerana n'abafana bacu n'abakunzi ba koradiyo kigali bari mu rwanda ndetse n'abari mu mahanga Eh, tukazabagezaho umurongo bazagikurikiraniraho eh, mu gihe kiri kuba noneho abandi abari mu rwanda abari hafi tukaba baha- hashi- hagishyizweho uburyo bwo kugura amatike kugira ngo rwose hatazagira umuntu ucikanwa twanagizemo n'ibiciro eh, bi- bi- binyuze biri mu ngeri nyinshi cyane ku buryo nta muntu wacikwa hitwaje ko ko hari ubushobozi bukeya bashyizemo ndetse ibiciro byo muri kategori eh, eh, esha- enye ku buryo buri muntu wese wumva yifuza kuzataramana natwe eh, ataza- atazabura rwose uburyo aryoherwa n'uko Ni- ni igitaramo cya noheli ndetse n'impera z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe Mhm. barahishiwe rero reka ubwo tu- tujye ku murongo wa telefone ikiganiro ijwi ry'amerika ribategurira n'ikiganiro giha umwanya abakunzi ba- b'iyi radiyo kugira ngo babaze batange ibitekerezo bungurane inama reka tubaze joe joe uranyumva wiriwe neza yego urahagana hehe
ndi mu ru- ndi mu gihugu cya zambiya
murakomeye i rusaka ku mugwa mukuru Eh, murakomeye aho ngaho i rusaka se
urashima akazuba izuba gusa nibyo ewa nibyo mbona ari byinshi cyane Yeah. uri kure cyane ariko rero ubwo urumva ko icyo gitaramo bamaze kudutumiramo ntabwo wowe uzabasha kukijyamo ariko ntacyo uzabyumvira kuri youtube hari ikibazo wari ufite Yego, cyangwa nabyo.
igitekerezo
Eh, ah, ikibazo nta- hanini nta kibazo kuko numvise umenya ibyo bavuze bi- bira- biratomoye umva nzo- nzobikurikirana kuri youtube nyene Mhm.
ego Mm.
eh, yego Eh, ubwo mukomeze kwitegura rero gusoza umwaka neza ubwo ntihazabura namwe aho muzakora ibitaramo igihe bizashoboka niba n'iyi Urakoze covid cyane.
idukundiye Eh, urakoze nawe kuduhamagara
murakoze Eh, turi kumwe na amede uranyumva
ego Eh, uri he wowe
yamede ndabumva yego yego uri he wowe
ndi mu kayanza mu mu burundi matongo yego mumeze mute aho ngaho
ni sawa kabisa turashima Mm, muritegura gusoza umwaka
ego Mhm. ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo wifuza kugeza ku batwumva mm, cyangwa se kubaza abatumire bacu
reka bisa ku ngingo numvise numvise umwe ngo nta kibazo cyahanini gihari Mhm.
hari nyine umuntu nuko tubabikurikirana ku- kuko tutobasha kushika tutobasha kubikurikiranira kuri telefone nge urashaka kuvuga wowe igitaramo ariko hari ibyo turimo tuganiraho bijyanye no kuvura hifashishijwe umuziki dore muri kumwe n'abaganga b'inzobere gira icyo babaza nk'umuganga wadusobanuriraga iby'uwo muziki ni um- ni inzobere mu byo kuvura indwara zo mu mutwe
Eh, ushatse wagira icyo umwibariza rero byaba ari ibijyanye n'uwo muziki cyangwa se n'uburyo izo ndirimbo zishobora gufasha n'ubuzima bwo mu mutwe
ikibazo nashaka kubaza ngaho Mm.
niyo umuntu yarushe cyane nko mu mutwe mfata uri kurakora nk'ubuzi bw'ifi nyine ugacoka uri kurumviriza umuziki hari icyo bagufasha
Ye- urakoze amede reka bwo nk'umwanya muganga ngira ababyeyi agusubize
Eh,
dogiteri kumva umuziki umuntu yakoze cyane yaru- ya- ngo ya- yarushye hari icyo bishobora gufasha
birafasha cyane kubera ku- kumva umuziki ufata akanya umuntu ag- aga- akumva umuziki bi- bimugaruramo uh, imbaraga energy energy ntabwo nzi mu mu kinyarwanda uh, ijambo no.
nibyo n'imbaraga n'ingufu imbaraga zi- zituma yongera kwishakamo ibindi bisubizo ubu- ubundi buryo bwo kongera gukomeza gukora akazi ke hanyuma ndetse bika- ukongera kumva umuziki uku- kwicara hamwe agaturiza hamwe bikanamwongeramo kandi bikazamura nanone ubundi bubasha yifitemo bwo kuba kuguma kuba konsantere ku kazi ke ku- kuguma kuba yerekeje roho ye n'ubwenge bwe na- n- n- n- n'ubuhanga bwe ku byo yakoraga ndetse no kongera ku- ku- bikamufasha no kutatakaza kutibagirwa la memoire rwa ko umuntu wari uri mu- mu kazi akaba ananiwe kwicara ku muziki biratuma eh, nanone yongera gu- gushyira ubwenge ku gihe ku- ku- aka- akongera ak- akibuza ku- kugira ibyo yibagirwa muri memoire de travail A- ariko icyo gihe ni ku muntu wumva umuziki hari n'abandi umuziki nanone ukoreshwa mu bundi buryo nka ku buryo active gukora umuziki Uno umuntu bongewe ndi umunyamuziki eh, nubwo eh, na- eh, ndirimo muri korali za kigali nayibarimo igihe kinini hashize imyaka hafi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe iyo iyo naniwe ushobora no gukora umuziki mu buryo buri active ni uko wagiye warinye ugiye gukora umuziki bituma nanone ntabwo dr albert ya- yabashije kubyibuka uretse ko byita binyibutsa ko uwambaye ikibazo atamenya ko kera en principe Bishatse- ubundi abakora umuziki yego ni ukuvuga ko abakora umuziki ntabwo ntabwo ntabwo arimo ku- kuvuga ngo tuzakore setingi tuvuge ngo abantu baza kwivuza dukoresheje umuziki ahubwo n'abakora umuziki urabavura kuko ni uburyo ni uburyo bwo bwo no kuvuga kwi- ku- expression de soi donc uburyo bwo kwivuga uburyo bwo kwiyerekana uko uri uburyo bwo ku- kugaragariza abantu uko umeze amarangamutima yawe uburyo bwo ku, ku uburyo bwo ku- ku- kugaragaza kugaragaza ibikurimo ibyo rero bituma bizamura icyo ndi bwite self esteem cyangwa se agaciro umuntu yiha nabyo biravura ubwabyo hanyuma n'uwumva mu- umuziki nawe bikamugaruramo imbaraga bika- bikamugarura gutuza akongera akareba akisubiramo akareba akongera agahagu- agahagurukana umurego akongera agakomeza akazi ke nabyo birafasha
Umuzi- niko nasubiza uwo muvandimwe no hari uburyo bubiri kuba yakora umuziki nkatwe dukora umuziki n'indirimbo iyo naniwe yemeye indirimbo ariko nshobora no kwicara iyo naniwe nkavuga ndumva umuziki buri byose birafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko binagufasha ndetse no kurinda stress icyo twita stress stress sindaribonera ijambo mu kinyarwanda ariko abanyarwanda bumva stress icyo ari cyo Biriya umuziki urayirinda hari indirimbo zinatuma uruhuka zibaho indirimbo zituma umuntu ananaruhuka na- n'u- n'ubugugare yari afite mu mubiri bugahita bu- bukagabanuka akongera akaruhuka akongera agatuza ak- akiyoroshya akongera agasubiramo imbaraga umuziki u- ushobora gutuma ndetse akababaro umuntu yari afite kagenda ndavuga nka dureur ububabare lisansi ya dureur ububabare bw'umubiri umuziki urawumva aho bitewe n'ubwoko wahisemo nabwo bukagenda ukongera ukaza gusubira ku kazi ububabare bwagabanutse ndetse ushobora no kuba ububabare bw'umutima bw'umutima bi- ku- kumva amarangamutima agiye hasi ukumva urababaye wenda umuntu akubabaje wenda umuntu akubwiye nabi nabwo wakwicara ukumva umuziki bitewe n'ubwoko bw'umuziki uhisemo ha- nabwo ukongera ukigiramo icyizere ukongera kwigiramo ubumuntu buzima bwe buhagaze bw'impagarike ukongera ugasubira mu mirimo yawe nta kibazo ufite ni uko ntabwo nsubije kugeza ubu yego Eh, hari umukunzi w'ijwi ry'amerika si- jacques yaraduhamagaye sinzi niba telefoni ye iracitse gatoya sinzi niba yongeye kuboneka ubwo twamuha ijambo jacques urahari Eh, jacques ngo ntabonetse ku murongo Eh, umuziki rero mu muganga eh, ngira ababyeyi uravuga ko nawe ubwawe urawukora eh, ntabwo twari tuzi ko uri umuhanzi
niko kuri
Eh, rwose ubwo umuziki rero uti ufasha umuntu ufata- ufasha abawukora ugafasha n'abawumva Eh, nagira ngo tubwire noneho mu byerekeranye no kuvura indwara hakoreshejwe I mean, ku- kuvura umuntu hakoreshejwe umuziki mushobora kumufasha no ku- kuwandika cyangwa se kuririmba ah, na- nagira ngo tubwire muri make y'uburyo mu- uburyo mukoresha kugira ngo umuntu ah, asohore ayo marangamutima nyine nk'uko mwabivugaga bibashe kumufasha gukomeza ubuzima neza
reka mfate nk'urugero nkoresha urugero rw'ibyo nkora hano aho biteye imbere cyane mu mu mujyi wa geneve aho nkorera urabona yewe ndi mu busitiyatiri ariko nanone ndi hano niga nanone eh, iyindi busitiyatiri igoye kurushaho kuko nita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe ariko banakurikiranwe n'ubutabera kubera ibyaha bakoze bijyanye n'uburwayi bafite nkorera muri prison ku barwayi b'abakirimineri nk'uko umuntu yabita aba ari si- situwasiyo zigoye rero ari nk'umuntu w'umunyamuziki dushobora kuvuga ngo wenda u- u- umuntu bamufunze hari ibibazo ari bugere bijyanye no kuba afunzwe hari shoke kariserare arakubitwa n'inkuba nyine kuko yakunzwe kubera ko uburenganzira bwabanutse ibintu nk'ibyo ngibyo amarangamutima akajya hasi akibura akatakara mu iyi si isanzwe akaba aratakaye mu mutwe we icyo gihe iyo mubonye nka gutyo rero yashobora kuba umuziki nshobora gukoresha niba ashobora kwandika indirimbo tukayandika ariko reka ngo mvuge kimwe nkora hano cyane mfite icyo hano gurupe nkora Ye- ah, baretse- reka mbasabe gato N'abantu- reka mbasabe Yego.
gatoya icyo gitekerezo mwe mukikomeje gatoya tuze kukigarukaho ah, kubera ko Yego.
amatelefone arimo kuducikana tube twakiriye Yego.
umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika hanyuma icyo muze kuza kugaruka mukidusobanurire neza ah, muri ayo magurupe reka twakire jean dodieu jean dodieu uranyumva? yego yego turabumva cyane rwose yego muratwumva mu- murahagana he
yego nk'icyo noterera ku bintu byo kuvura biciye mu ndirimbo Mm,
Eh, afete iyo umuntu ah, ariko araririmba Eh, agakoresha i- imvugo zo guhanura abantu hari abantu usanga bari kubabyimbukiramo Eh, ugasanga atanze impanuro dufate nk'akarorero nko ku bantu baba- baba baratakaje icyizere cyo ku bintu byo ku- cy'ubuvuzi ugasanga aragarukanye icyizere ugasanga biramufashije cyane rwose Eh, ugasanga yashatse yari yarataye icyizere ariko bibaye n'ukuntu akunda kumviriza iyo ndirimbo impanuro ziba zirimo ibyo aba yaciyemo ugasanga yamba hariho n'ikibi aba yari yifuza gushikanako Eh, ugasanga aratanguye kwiyumvira muri we yuko yobiheba agakurikiza izo mpanuro akuye mu ndirimbo mhm. Ye- ariko ugushije rwose mu byo abaganga bakomeje ku- kuvuga bavuga bati umuntu yumva indirimbo amagambo arimo ubutumwa burimo bukamufasha ndagushimiye cyane jean dodieu
ego murakoze cyane ijwi rya amerika Eh, twakire na jeremy jeremy uranyumva
yego Eh, urahagana he mbese
ndi buganyutse
aho nahagana he aho nahagana karutse karuse mu mu mu burundi burundi Mm, Eh, yego Ye- ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza abatumire
eh, ntabwo muraza aho uwo mudiho waba waratangure n'aho wahereye
umudiho He. Oh, igi- igihe byatangiriye se cyangwa
yego Mm. Ye, mu- turaza- ubwo turagenda twungurana ibitekerezo ubwo ndasubiza ijambo dogiteri ngira ababyeyi naho dogiteri nzayisenga mu kanya telefoni ye yacitse turongera tumushake turacyagerageza ye ubwo reka umpe ijambo dogiteri yingira ababyeyi agira icyo abivugaho ati uyu mudiho watangiye ryari uburyo bwo kuvura bwatangiye ryari
uburyo bwo kuvura gutya bwatangiye kera nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose nk'uko mwabivugaga uhereye muri amerika ku basirikare bari bavuye mu ntambara zimwe na zimwe cyangwa muri mu ntambara zo muri vietnam byagiye bikoreshwa ariko reka mpande nanjye ibyo navuga kare nk'urugero nk'umuntu ufite akababaro hari n'indwara ndi bukore uvuge nk'agahinda k'inyongobezabugingo ibi twita depresiyo agahinda gakabije ibimenyetso bikaranga ko abantu baba barandaga mu mitekerereze mu mikorere n'ibiki mu mikorere yabo mu gukoresha umuziki rero iyo dukoreshe nk'injyana ritime injyana bidufasha gufata nk'umurwayi ufite agahinda gakabije kongera ritime gufata umuntu gukorera ritime y'umuziki ikamufasha n'amajwi atuje akongera akiza kugira ritime yo gukanda bikamwigisha no gukandagira neza ni nk'uko tubikoresha ku barwayi bakuze bafite indwara nka za parkinson indwara nka za alzheimer gukoresha ritime umuziki cyane cyane ushaka mwiyongerana kugira ngo yongera asubirane ubundi buryo bwo kwiga kugenda neza cyangwa se umurwayi wagize nka ba bandi bagize imitsi y'ubwonko yacitse bitwita avese cyangwa sitoroke bagize izo ndwara zitandukanye bakaba pararize umuziki ushobora kuwukoresha iriya ritime injyana y'umuziki ikagufasha kugenda asubirana ubuzima gahoro ufite imihangayiko ankiyete ufite ububabare bw'umubiri ndetse abafite n'ibibazo byo gusinzira badasinzira umuziki urakoreshwa cyane ukoresha injyana cyangwa amajwi amwe n'amwe ndetse reka reka nkoresha ahandi ntanga urundi rugero rutari muri psikiyatiri tugiye nko mu aho bita ku bagore babyara abagore batwite muri materinite muri za jineko abagore batwite mu gufasha mu kumugabanyiriza ankiyete no mu gufasha umwana uzavuka kugira ngo avuke afite imbaraga zihagije mu bwonko bwe umuziki urakoreshwa kugira ngo ufashe kominikasiyo ikiganiro hagati y'umubyeyi n'umwana atwite umuziki urakoreshwa muri izo domene za muri jineko n'uzabona mu bitaro bimwe muri za materinite aho abagore bari kubise babashyiramo indirimbo zabugenewe zituje zibafasha gukora kwitegura kubyara batababaye cyane umuziki ugakoreshwa aho ngaho cyangwa se hari n'abashuje ababaga rimwe na rimwe bashobora gushyiramo umuziki utuje cyane cyane nk'aho bategurira abarwayi umurwayi akinjira mu muziki utuje umufasha gukora relaxation utuma inyama zitabamo ubugare bwinshi noneho ububabare bw'umubiri bukagabanuka hari abarwayi bakuze nahoze mbivuga nabo bafasha bafite nka demanse batangiye kugira ibibazo ibibazo demanse n'indwara ntari bubone uko nyita ariko kimwe mu bimenyetso igira ni ukwibagirwa cyane rero mu gufasha nk'umusaza w'imyaka ijana cyangwa mirongo icyenda watangiye kugenda yibagirwa umuziki bakora setingi ukagenda umufasha kugenda yiyibutsa abasha gukora ubwo kwigaruramo izo mbaraga ubushobozi bwo kwibuka kwibuka amakuru agenda abona cyangwa se inforomasiyo agenda abona mu buryo bwinshi hanyuma muri busikiyatiri bugiye nkunda cyane ubusikiyatiri mu buvuzi bwo mu mutwe muri gurupe umuziki nanone kandi wigisha nk'uku nguku nababwiye ko nkorana n'abarwayi baba barakoze ibyaha bakora ibyaha bashobora kugira ikibazo mu mibanire yabo hagati yabo n'abandi umuziki nanone ni resource ikomeye cyangwa se ni ivomo rikomeye dushobora kuvomamo uburyo bushoboka bwo kubanisha abantu hagati yabo n'abandi niba nkoze umuziki muri gurupe makuru akora radiyo kigali abantu biringi barenze ijana abantu babirebera mu majwi meza baririmbye ariko buriya uriya muziki kuriya korari ishyize hamwe ubwabyo ni na byiza kuko binigisha n'abo bantu bari kuririmbira hamwe uburyo bwo kubana bamwe ku bandi uburyo bwo gutega amatwi umuntu mwegeranye ukumva ijwi rye ukabasha nawe kurihuza n'ibyawe mukaza gukora u- u- gusu- kugira umusore ijwi rirarumonize kandi muri abantu ijana nitwumva buri muntu kumwe n'undi ukwe Ni- ni imbaraga zikomeye zo kwigisha abantu kubana n'abandi niba mvuze mu bibazo byo mu mutwe tubure de la personalite hahandi bari mu miterere yabo ba- bafite ibibazo byo ku- kubana n'abandi gukorana n'abandi guturana n'abandi kuganira n'abandi umuziki ubifashamo nabwo ukaba wavuga ngo tugiye kumva umuziki mugerageze kumvana turaririmbana buri wese yumva uwo begeranye cyangwa se ucuranga ucurangira abandi wenda ugabanye ntusakuze kubera ko turi kukwigisha kubana n'abandi Ni kuba icyo gihe mu mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hakaba n'icyo kintu cy'imibereho myiza eh, abantu baba bagamije ariko babikoreye hamwe ni ukuba u- ubwo bumwe ubwo bumwe mukora nka korali ndavuga icyo gihe nka korali ubwayo ubwayo hari iyo santima y'ubumwe iba iri kuba vehicule i- nayo ubu ntabari gutangaza ari nayo ndetse rimwe na rimwe kuba abantu ba ba ba- ba- ba- bi- bishatsemo ubushobozi bwo gutega amatwi abo begeranye mu- muri korali binatuma ndetse n'amajwi yabo aba meza ariko bo- bakaba bari buriya no kwivura mu bijyanye no ku- ku- kubana muri sosiyete ku- bamwe guturana n'abandi kwegerana mu karimu umwe agafungura umunwa n'undi agafungura uwe kandi mugasohora ijwi ryegeranye yego ku buryo we- na- na- nabyo ni ubuvuzi bukomeye muri mu- ni mvuze nka sociotherapy kuvura muri sosiyete kuba hamwe ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane eh, kiba kirenteresa kuri twe iyo gurupu ubwayo yego Kandi- Eh, yego ndagushimiye cyane reka Murakoze.
dogiteri albert no- turamufite noneho kuri telefone nagira ngo nawe muhe ijambo Uh, mu kanya dogiteri ngira ababyeyi yavugaga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera Uh, kandi dogiteri nzayisenga rero ni perezida wa korali ya kigali nagira ngo umwunganire muri ibyo avuze bijyanye no kuba abantu babasha gukorana hagati yabo ko nabwo ari uburyo umuziki ufasha abantu kubana no ku- ku- kwiyumva no kumva u- u- umwe akumva undi nagira ngo utubwire ukuntu wowe ubona ubwo buryo abantu babana muri muri korali eh, uko bubafasha
Ni- urakoze cyane eugenie ngira ngo korali yacu ifite umwihariko cyangwa se n'andi makorali yose arabigira ariko iyacu ni umwihariko ukomeye wo kugira abantu bafite imyaka itandukanye cyane nk'ubu tuba dufite umuntu muri korali ufite imyaka i- i- imyaka nka mirongo itatu ariko harimo n'umuntu umaze n'imyaka mirongo itatu aririmba muri korali Eh, iyo u- guhuza rero abantu ba- batandukanyije imyaka ntabwo ari ibintu bikwi- bikunze kubaho cyane cyane muri ino si tugezemo aho usanga abajene bihugiyeho bari- bari muri gurupe z'abajene ugasanga n'abasaza bari muri guru- gurupe z'abasaza Eh, kuba kuba rero dufite um- umuryango nka korali ya kigali uhuriramo abo bantu bose ni imbaraga zikomeye ni ni ni ya sosiyoterapi bwa buryo bwo ku- kuvura sosiyete ntihabeho gucika kw'akagozi eh, ka- ka- ko- eh, k'ubumuntu y'umuco w'abantu kuko u- ubu ngubu umwana uba utari n'abakuru eh, yiganira na interineti gusa aba afite ibibazo bikomeye ariko iyo uri muri korali eh, n'abantu bo mu bihe bitandukanye muganira ku ku byaranze korali mu gihe cyashize uko abantu babanaga n'umusaza akabasha kumenya ibiriho muri iki gihe umusaza akamenya uko bajya kuri yutube umujene akamenya ikinyarwanda gikomeye kiri mu ndirimbo za kera akabasha gusobanuza i- ese ibyo bivuga iki imiganirire yacu imigirire yacu eh, umubano tugirana muri korali u- wubaka cyane sosiyete ni umuti ukomeye nk'uko eh, muganga ndirababyeyi yabivugaga binarenga kuba ahubwo ari ukuvura a- bikaba kurinda mu by'ukuri ikintu cyitwa stress nk'uko yakivuze nicyo kizamura umuvuduko w'amaraso nicyo gituma umuntu muri uwo muvuduko w'amaraso umuntu ashobora guturika imitsi yo mu mutwe akagira bya bintu abantu bamaze kumenyera byitwa bya stroke ukabona umuntu wagendaga arwaye umutwe uramurembeje asanze aziriye mu mutwe amugaye igice kimwe cy'umubiri ntabashije kugenda kuvuga biranze njye ndashaka kugaruka kuri icyo kintu cyitwa kurinda prevention gukora umuzika kumva umuzika ni prevention ni ukwirinda indwara ziterwa na stress ku buryo rero abo bantu tubana muri korali ya korali do kigali n'abandi bantu baba muri korali mu magurupe aririmba bagira ako kantu k'umwihariko wo kugira ubuzima buzira umuze ukabona rwose umuntu ashaje agiseka ni gake umusanga ni minkanyari ukabona umujene yamenye kuganira neza kubera ko afite aha aca ikinyabupfura ibyo byose akagabanya rya runguru bitera nyine naryo ya sikire cyangwa se nka yanduka iri mu murizo rwa ruhererekane rw'indwara zimwe zitera izindi zimwe zitera izindi ku bana rero muri gurupe z'umuzika cyane cyane muri korali de kigali bigira akamaro akaba ari nayo mpamvu rero numva n'abandi bantu badukurikiye kumva umuzika numva byabigira intego twabigira intego ku buryo bwiza buri munsi ufata iminota nka cumi n'itanu uvuye ku kazi umaze kuruhuka ukumva indirimbo ukunda ukumvisha umusaza indirimbo akunze cyane cyane zo mu bihe bye ibyo nyine bituma nk'uko dr ababyeyi w'inzobere mu bya psikiyatiri cyangwa mu buzima bw'indwara zo mu mutwe azi neza ko umuntu yibuka neza iyo atangiye kwibagirwa iyo umushyiremo indirimbo yumva ya kera niyo mpamvu wumva umusaza avuga ati nagiye mu mizi ariko ntabwo wumvisha indirimbo y'ikiratini iyo yumvise indirimbo y'ikiratini ahita yumva ba basaza batakiriho baririmbanaga cyangwa yabonaga bajyanye mu misa akibuka ibihe byiza bagiranye noneho ya gahunda yo kwibagirwa igatangira kugenda igabanuka akibuka bimwe mu byo yibagiwe niyo mpamvu ubona abasaza bakunda kwicarana rero nko mu muzika iyo ujemo uba uba ikintu cyiza ubivomo ryiza nk'uko byavuzwe isoko nziza yo kongera kwibuka cyangwa se kurinda kwibagirwa kuko uko dukora nyine ubushobozi bw'umutwe bw'ubwonko bwacu bugenda bugabanyuka kimwe mu bikoresho bikomeye byo kugira ngo dukomeze guha ubwonko imyitozo yo kwibuka dukomeze guha ubwonko gahunda cyangwa injyana n'ibiriho n'ibya kera ndetse no gutekereza n'ibyo turimo n'ibyaza ejo umuzika ni imwe mu masoko meza yadufasha ndumva ari nk'ibyo ngibyo nasubiza kuri icyo kibazo yego reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukatwumvira kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu abakunzi b'ijwi ry'amerika rero umwanya ni uwanyu ndibwira ko abo telefoni zagiye zicika mushobora kongera guhamagara natwe turakomeza tubahamagare abo dufitiye inomero abamaze kuziduha rwose twongeye kubibashimira turasaba rero ko mwakomeza guhamagara ni cyangwa se mu twabahamagara mu kwitaba ko hari uduha nomero yarangiza akigira mu bindi ye ikiganiro cyacu rero kiravuga uburyo bwo kuvura cyangwa se kurinda umubiri hifashishijwe umuziki mu kanya dogiteri ngira ababyeyi yavuze ku kintu mu buryo butandukanye bukoreshwa cyangwa se aho umuziki ukoreshwa kugira ngo ufashe abantu yabaye nk'umenye icyo naringiye kubaza kijyanye n'abantu uwo muziki ushobora gufasha hari harimo ikibazo nashaka kubaza dr nzayisenga abana mufite abana haba muri korari haba mu bitaro muyobora bya ririma hari abana abo bana nabo hari uburyo mubafashisha umuziki cyangwa ni ibintu mushobora kuba muteganya
mu by'ukuri abana tugira nk'uko twanabiganira mu gihe cyashize abenshi muri bo ni abana baba baragize ibibazo eh, mu kuvuka eh, cyangwa se mu burwayi bakiri bato ku buryo bagira ba- bashobora kuba bamwe muri bo bafite eh, ubushobozi bwo gutekereza bwo kuvuga bu- bwate- butateye imbere cyane kuvuga ni ikibazo eh, no gu- no- no- no kwibuka cyangwa se kugira konsantarasiyo cyangwa se guhagarara mu bintu ukabigumamo ari ikibazo iyo rero abo bana nta eh, iyo porogaramu twe turayifite buriya mu byo dukora usibye kubavura kubagorora ingingo kubakorera operasiyo eh, kubabaga tunagira igihe cyo kubigisha kuririmba bakaririmba icyarimwe zaba indirimbo z'imana zaba indirimbo z'abahanzi cyane cyane abajene bagezweho muri iki gihe bituma abo bana ba- batangira nyine ku- ku- kugira injyana mu kuvuga kwatikira amagambo kuvuga neza amagambo batayaba- batayarya kuko umuzika nyine wigisha kuge- wigisha kwiruka no kugendera ku njyana ibyo bintu ntabwo byasigaye inyuma turabikora cyane rwose Eh, kandi noneho na siyanse cyangwa se ibyo tuzi nk'ingero zifatika umuzika udufashamo ngira ngo uranizi ko ngeze umuganga uvura mbaga ndi umushirije iyo tugiye gukora operasiyo yaba abana yaba abakuru kenshi tubabaza akaririmbo bakunda ah, bakaba bamutera ikinya ariko kumva iyo yatewe ikinya kidatindiriza umubiri wose hari uko byatwishyuriramo akaririmbo ubwo umuntu uba utari muri eh, gahunda yo muri muri shampo operatwari cyangwa se hamwe hazenguruka eh, aho dukorera igikorwa cyo kubaga akaba yashyiramo akazi ka umurwayi rwose a- akorerwa operasiyo eh, yumva atuje yumva ari mu ari muri gahunda neza ibyo rero cyane cyane ko tugira n'abakuru abakuru bo abakecuru bishakira indirimbo z'imana bashyiramo iyo bashaka ni ikintu umuzika ntabwo nakubwira uko uko mufata mu mu- uradu- uradufasha cyane mu mirimo wacu rwose ku buryo butangaje Eh, ntabwo rero twawibagirwa mu mirimo yacu tuwushyiramo cyane rwose
ye dogiteri ngira ababyeyi ah, mwatubwiye nyine uburyo umuntu akoresha umuziki yita ku ku bantu ariko si abantu bari mu bitaro gusa na- mwavuze ko no muri gurupe z'abagororwa cyangwa se imfungwa mu- mukurikirana ah, mu- bwa- mu buzima bwa buri munsi aho muri geneve naho mukoresha umuziki umuntu ashobora kwandikirwa umuziki nka prescription yo kwa muganga noneho akajya wumvira mu rugo cyangwa yabigenza gute
Ah, nta- ntabwo na- bu- iyo ubuvuzi dukora oh, buriya buba buri oh, comprehensive ni ni ubuvuzi ni urunyuranyurane rw'ibintu byinshi Eh, umurwayi ishobora kumugira inama yo kumva indirimbo runaka izi n'izi hanyuma a- akaza nka- na- yamara kuzumva nkazu- akazambwira amarangamutima kuko yewe iyo mvura eh, cyane cyane ni ukureba umuntu amarangamutima les emotions tukazaganira ngo indi umaze kuyumva mu mutima wawe wari umeze ute ni iki wumvaga ibyiyumvo byiyumviro wari ufite ni ibihe wumvise umeze ute wumva ibintu nk'ibyo Ni ukuvuga, si igitangaza rwose ko umurwayi mu biganiro tugira n'uwo dukurikirana yaba utahiwe yaba wenda ubu ngubu nkurikirana abafunze ariko bir- birashoboka ko umuntu akurikiranwa n'umuntu uda- ba- bakabyandikirwa akajya a- akajya ajya a, gu- gufashwa n'abantu babikoresha umuziki cyangwa se ubundi bwo- bw'ubuhanzi kuko hari igihe umuziki ubwawo uba uri muri muri serivisi nini ya r ya r y'ubuhanzi muri k'umuziki n'ibindi byose a- umuntu a- a- ashobora gukurikiranwa nabyo bikazamo hari n'ibindi byinshi bikaba byanditse bizwi ka- akabyandikirwa si- ni- n'ibyo na hano rero n'abarwayi iyo hari uzajya kujya wenda muri ritme cyangwa iki turabimwandikira ndeba rezendikasiyo bavuga ngo uyu nguyu yafashwa mu muziki uyu yafashwa hariya uyu yafashwa hariya niko bigenda
ahubwo ejo ni we nd- ndumva a- hari ubwo ubu ngubu abantu bari kudukurikira Mm.
si ngombwa ngo bari- bazagere igihe bajya kwa dr rutegira ababyeyi ngo abandikiye muzika Mm.
mu gihe turimo wenda tugana ku musozo w'ikiganiro abantu tumenyere kwiyandikira uwo muti twimenyereze twime- twimenyereze eh, kwirinda kuzagera aho ngaho kuko iyo bigeze aho babyanditse nk'umuti ni uko ubu ibibazo biba byarakurenze kandi twamaze kuvuga ko umuzika nyirizina ari prevention ari uburyo bwiza bwo kwirinda ibibazo Eh, umuzika u- ushyira ku murongo uregera umu- umubiri wacu eh, ibyiyumviro byacu imikorere imitendere y'amaraso ku buryo bwiza bukurinda eh, burinda umuntu ibibazo rero numva twatangira kuri gahunda nyine kuko kwirinda biruta kwivuza tugatangira nyine kwiha gahunda yo kujya twumva indirimbo dukunda twicara hamwe nk'umuryango tukaba tuti niyo ndirimbo dushaka kumva uyu munsi ibyo duhuriyeho ibyo dukunde ibyo kimwe tukabyumvana haba haravuga ati "Jya ariko nkunda ubu uyu mu- uyu muzika kurusha uriya tukamuha nawe umwanya wo kuzekura tukamufasha gukunda ibyo akunda kugira ngo natwe azadufashe gukunda ibyo dukunda ya self confidence ya self esteem bwa buryo bwo kumva nyine u- uryohewe n'ubuzima kandi ubuzima bukuryoheye bukaryohera na na bagenzi bawe bizatuma rwose hari ibintu byinshi bihinduka muri twebwe eh, u- ku buryo butangaje ndumva ariko nakongeraho yego murakoze cyane Ah, reka twumve akazi- akaziki gatoya indirimbo ziba zitandukanye mm, nk'uko nabibabwiye rwose muranyihanganira indirimbo za korari yanyu nagomba kuzikina ariko eh, ntabwo ibyuma birimo kuzifata Eh, ubwo reka tube twumva aka- aka- akaririmbo gatoya kafasha no ku eh, gu- gu- gutekereza no ku- gutuma mu mutwe nyine haruhuka eh, n'abantu babashe ku- kugaruka neza babaza ibibazo byabo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku buryo bwo kuvura hifashishijwe umuziki aribyo eh, music therapy mu mu ijambo ry'icyongereza abatumirwa bacu ni dogiteri ngirababyeyi alfred na dogiteri nzayisenga ah, albert umwe ari albert ari i kigali hanyuma alfred ari mu mu- i geneve mu busuwisi nagira ngo rero twongere tu ba- baze kuri telefone nanone bakomeze batuganirire Eh, dogiteri ngira ababyeyi aho aho muri mu- mukoresha i- imiziki itandukanye abantu muri- mu- mufite mu- gurupe mufite mwigeze ku- gushaka kutubwira uko mu- mukorana nabo aho muri gereza nagira ngo mutubwire muri makeya eh, ubwoko bw'indirimbo mukoresha mu- mu- muhitamo gute kugira ngo mumenye gurupe iyi n'iyi aho mukoresha indirimbo runaka mubigenza gute
Ah, turabanza tukamenya buri murwayi ibibazo afite nibyo dushaka gukora niba dushaka nk'abarwayi kubafasha wenda ah, abafite stress cyangwa abafite ibibazo byo guha umurongo eh, stress uje- canalisation stress gestion du stress icyo gihe tukaza gushakisha mu ndirimbo zituje nk'aka mwacurangaga zibafasha kugaruka muri bo bagatekereza ku marangamutima yabo bakajya muri si- ukabaha situwasiyo ugahitamo indirimbo zituje nka gutyo abashobora kuba ari n'abarwayi wenda bafite ibibazo wenda bya depresiyo ibintu nk'ibyo ngibyo depresiyo byite nk'agahinda gakabije cyangwa se ah, agahinda kayongoreza ubugingo niko nkunda kukita gewe bariya bakaza kuba bakeneye indirimbo wenda zifite ritime hano ufite nka gurupe twita jembe jembe dukoresha ritime gusa tuzana ingoma bakiga kuvuza ingoma ritime runaka turi bugenze rero gusa mu- mukavuza ingoma gusa ikiba kigambiriweho ni ukuvuga ngo abantu bararandaga tugiye gukoresha ritime tubashyire muri ritime kuko ritime gusa turazana in- tamutamu hanyuma buri muntu avuze ritime turebe ko ashobora gukurikira ritime uko ahumeka n'uko avuza ritime muri rusange bijyana na iyo iyo nkora za indikasiyo ubwoko bw'umuziki bijyana n'umurwayi n'ibibazo ak- afite noneho tukagerageza kureba batatu bane benda kuba bafite ibibazo bimwe tukabahitiramo ubwoko bw'indirimbo turi bucuranga abandi benda kuba bafite ibibazo bimwe babiri batatu tukaba wenda bamwe bakajya tugakoresha ritime wenda abandi tugakoresha indirimbo wenda ziri bubakangure kurushaho ibintu nk'ibyo umuntu agenda ahitamo bitewe n'umurwayi na bezo afite yego Eh, dogiteri nzayisenga mu kanya mwatanze inama z'u- z'ukuntu umuntu agomba kwifata umuntu agomba no ku- gutangira kwifashisha umuziki mbere y'uko n'abaganga bageraho bagomba kuwumwandikira ariko ngo aryo hasubiwemo nagira ngo muri iki- muri aka kanya turimo twegereza ku musozo mu- umwanzura mugire izindi nama mutanga mufashe nk'umunota umwe hanyuma undi turawusigira na dogiteri ngira ababyeyi
murakoze inama natanga ni uko nk'uko yavuze abantu bakwiye kujya bumva muzika kenshi kandi buriya kuri interineti cyane cyane haba umuzika w'ibintu byose haba wumva icyongereza ushobora gukora music for concentration kugira umuzika wo kugira ngo utekereze uri hamwe ibitekerezo biri hamwe hari umuziki ushobora kwifashisha kugira ngo usinzire wabuze ibitotsi music for sleeping yewe hari n'umuzika wo gusinziriza abana ni ibintu byinshi rwose ikindi rero nabakangurira eh, ni ukugira ngo baza- bazajya bakunda kumva nk'abanyarwanda n'aba- n'abatwegereye ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'iz'amahanga nuko twakoze ibiganiro mu kinyarwanda bazajya bakunda kumva umuzika wa korali de kigali nawe uruhura umutima numva ko ka- ntagenda ntakavuze rwose Hehe, murakoze cyane kandi bazaze no mu gitaramo kuri ya tariki cumi n'icyenda cumi n'icyenda kuri arena
ye murakoze cyane ijambo rya nyuma rero dogiteri ngira ababyeyi nawe ah, amasegonda asigaye mugire inama mutanga twanzura
Eh, nanjye inama ndi butange ni uko abantu bakunda umuziki kuko bafasha gutuza ugatuma umuntu abasha kwigaruka muri we ubuzima bwe bwo mu mutwe bukamera neza hanyuma mbashishikarize nyine kuburinda ubuzima bwo mu mutwe kuko hatabayeho ubuzima bwo mu mutwe nta buzima bwabaho Iyo- niba ushaka kubaka inzu ushaka guhinga ushaka kubaka neza cyangwa uzahinge neza ubuzima bwo mu mutwe budakora neza ni abantu nibakora umuziki baburinde ni uburyo bumwe bwo kuwurinda reka nka bicaye kuri aka ko nta buzima bwiza igihe nta buzima bwo mu mutwe buriho yego rwose reka mbashimire dogiteri alfred ngirababyeyi na dogiteri albert nzayisenga ndabashimiye cyane kuba mutanze umusanzu muri iki kiganiro ngashimira abakunzi b'ijwi rya amerika badukurikiye abaduhamagaye abo tutabashije kugeraho cyangwa se abo telefone zacitse mu tubabarire hanyuma nkabasezera mbibutsa ko ari radiyo yanyu ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukaba mwari kumwe kuri mikoro na eugenia mukankusi tubasezerero tubifuriza mwese ubuzima buzira umuze aho muherereye hose